Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere tariki mirongo inani zine y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri kumwe na federica nkurikije abakerebera mu ndorerwamo y'amoko ku rwego rw'igihugu byagaragaye ko ari makumyabiri na karindwi n'ibice icyenda mu gihe muri nyabihu bari mirongo ine n'ibice bitatu ku ijana byinshi tugomba gukora kugira ngo tugere aheza kurusha uyu ni Giovanni Renzaho ashinzwe guhuza ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda yemeza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kikiri hasi mu karere ka Nyabihu iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urubanza ruhuza radiyo igenga Bonesha FM n'urwego CNC rucungera ingano y'ibinyamakuru bikora mu Burundi hamwe n'inkuru impunzi z'abarundi zirenga amajana atatu zari zimaze igihe gishika umwaka ziri mu ikambi y'agateganyo iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo zisaba HCR kuziha ibibanza byo kubakamwo amazu turazigaruka ko mu kanya kari imbere komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge itangaza ko naho igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri hejuru mu rwego rw'igihugu hakiri ibintu byinshi byo gukora iyo komisiyo ivuga ko akarere ka nyabihu kari mu turere tugifise ikibazo cy'amoko kandi ko n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri hasi cyane ni inkuru ya claude ganza mu nyamagana mu menyeshamakuru w'ijuru ry'amerika mu rwanda ubwo hasorwaga amahugurwa y'ubwiyunge n'isanamitima yatanzwe n'urubyiruko rw'itorero Pantekote mu Rwanda rwiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu bayitabiriye barishimira ko hari icyo amahugurwa basigiye kizahindura imibereho n'imibanire yabo n'abandi nyine nabyumvaga hirya nkumva ngo hari umuryango w'isanamitima uhuza abahutu n'abatutsi kugira ngo biyunge njye ntabwo nari nakabyumva ariko amahugurwa amaze kuyabona amahugurwa ya mbere meza kuko yanyubatse ari cyo yanyigishije mu itorero ryacu twe nta kibazo kirimo kuko amakorari tubana n'abaririmbyi twese turavanze abahutu n'abatutsi barimo bo aho dusengera burya tusoma bibiliya ariko kwinjirayo neza mu byitwa bumwe n'ubwiyunge usanga byari gake aba baturage ariko bavuga ko abenshi mu batuye mu karere ka nyabihu bagaragaza ibikomere bituruka ku mateka yihariye yakaranze numvise ibikomere bigihari ni ukuvuga ngo ari muri jenoside ababuze ababo ibikomere baracyabifite kandi intambara y'abacengereza y'icyenda karindwi nayo yateje ibikomere kuko abantu babuzemo ababo bakumva ko ari abatutsi babishe abandi ko ari abacengeza ibikomere birahari kubera ko aka gace habaye ikibazo cya jenoside byaragerezwa ku bagogwe urumva harimo ibikomere ku bakirisitu bamwe n'abandi nabo hari ikibazo cy'intambara zaba icyenda umunani haba habayemo ikibazo cy'abantu bapfuye benshi ko hari igihe abaturage wumva bashaka kuvuga ko bija gusa na jenoside ariko twasobanuriwe kabira byo muri mirongo icyenda n'umunani ko ari ingaruka za jenoside zabaye ku bantu kubera ko nk'abacengezi bazaga umusirikari yaza ntamenye umucengezi n'umuturage dusobanukirwa kurusha noneho twumva hari aho tuvuye n'aho tugeze dufata umwanzuro wo kujya dusobanurira abakristo bacu ubuyobozi bw'itorero pantekote mu rwanda bwatanze aya mahugurwa ku isanamitima buvuga ko nubwo aka karere kabayemo amateka asharira arimo kuba ariho hageragerejwe jenoside ndetse na nyuma y'uko ihagarikwa kagashigishwa n'intambara y'abacengezi mu myaka ya mirongo icyenda na karindwi na mirongo icyenda n'umunani ariko umuvugizi mukuru wa ADPR Efuremu Mukaruranga ahamya ko umusaruro uva muri aya mahugurwa utanga icyizere uyu munsi rero umusaruro urahari kubera yuko tubikora hirya no hino ufasha abanyarwanda ariko cyane cyane icyo twishimira ni uko umusaruro ukomeye cyane ni uko bikorwa n'urubyiruko kuko n'u rwanda rw'ejo kandi urubyiruko rukabibwira abakuru ubwo rero dufite umusaruro twiringira ko ejo nta kindi kizaba u rwanda rw'ejo ruzaba rwiza kurushaho kuko bikorwa cyane n'urubyiruko ubwabo barubaka ababyeyi babo ariko nabo barubaka ejo habo heza ubumwe n'ubwiyunge buhagaze ku ijanisha rya mirongo icyenda na kabiri n'ibice bitanu nk'uko ibipimo bya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bibyerekana cyakora bwanarenzaho giovani ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge mu ntara y'uburengerazuba avuga ko akarere ka nyabihu kagifite ibipimo biri hasi abakerebera mu ndorerwamo y'amoko ku rwego rw'igihugu byagaragaye ko ari makumyabiri na karindwi n'ibice icyenda mu gihe muri nyabihu bari mirongo ine n'ibice bitatu ku ijana ubwo iyo ubigereranyije na makumyabiri na karindwi n'ibice icyenda ku rwego rw'igihugu bivuze ko nyabihu iri hejuru y'ikigereranyo cyo ku rwego rw'igihugu hanyuma abakigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside ku rwego rw'igihugu ni makumyabiri na gatanu n'ibice umunani igihe muri nyabihu ari mirongo itatu na kane n'ibice bibiri ku ijana ubwo nabwo igipimo kiri hejuru ariko iyo dukoze mu wayeni y'ibi n'ibindi bipimo byose tugenda tubara uburyo abanyarwanda babona ubumwe bw'abanyarwanda tubona ko igipimo cy'ubumwe bw'ubumwe ku rwego rw'igihugu ari mirongo icyenda na kabiri n'ibice bitanu bivuze ko ni byiza ariko dufite byinshi tugomba gukora kugira ngo tugere aheza kurushaho abahuguwe basaba ko amahugurwa nk'aya yajya atangwa mu byiciro binyuranye bahereye mu mashuri ariko n'abandi bose akazabageraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge isaba abakoze ibyaha bya jenoside gutera intambwe bagasaba imbabazi kandi bikajyana no kwica ikiru byerekana neza ko umuntu yahindutse komisiyo kandi ivuga ko gutanga imbabazi nabyo ari ngombwa kuko bitabohora uwahemutse gusa ahubwo binabohora n'uwahemukiwe aya mahugurwa yanitabiriwe n'abanyeshuri bahagarariye abagera ku bihumbi mirongo icyenda babarizwa muri nyabihu abayitabiriye muri rusange bakaba bitezweho gutanga umusanzu wo kwigisha bagenzi babo aho bazabasanga claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude mu burundi naho uyu munsi ku wa mbere urubanza ruhuza iradiyo yigenga bonesha fm n'urwego cnc rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi rwasubiye kumvirizwa n'inkuru ya eloge burikaneza umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya muri sentare ijejwe kuburanisha imanza z'amatati yerekeye akazi ko administrative mu gifaransa niho urubanza ruhuza radiyo bonesha fm n'urwego cnc rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi rwumviririjwe asohotse mu rukiko leon masengo aramutwa radiyo bonesha fm yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari iki ntahe y'uyu munsi yibanze ko kurusha nabonye ko urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana uburyo amakuru atangwa ko bahagaze cyane ku ciyumviro c'uko tuba twararengeje ibiringo birekuwe kugira kugira ngo umuntu yitware ariko rero ibyo ntibyadutangaje mbere bikaba byatweretse yuko urwo rwego ata bintu byinshi bari bafise bavuga kugira ngo bashobore gutsinda urubanza ari nacyo gituma baguma bavuga ibijyanye n'ibyo biringo kugira ngo urubanza ntirwemerwe hama rero tukaba twebwe twaberetse yuko ibiringo tutabirengeje na gatonya yuko twabikurikije hama dusaba sentare yuko iyo dutunganiriza igahagarika iyo ngingo ngingo hariho ingingo zagiye zifatwa uh, nyinshi n'ubwo rwego sense hama bagashaka kuzitiranya ariko twebwe uko twagerageje nuko twaberetse yuko ingingo twitwariye kandi tutarengeje ivyo bihe bibaza umuyobozi wa radio bonesha yanagarutse kuki radio yiwe yari yitwariye ingingo twe twitwariye nuko batwankiye dosiye yacu kandi bavuze yuko ikwije ibisabwa byose iyo ngingo nayo yafashwe na sense itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kabiri mwaka bibiri na cumi n'umunani hama twebwe turitura itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu turitura umukuru w'urwo rwego tumusaba yuko yohagarika iyo ngingo kubera itajanye n'amategeko badusavye igipapuro atanahamwe kiri narabivuze igipapuro atanahamwe canditse mu bisabwa Ico gipapuro n'urwete rwategerezwa kuva mu butungane rwerekana ko radio bonesha idakurikiranwa n'urwo rwego mu gihe urubanza rwaroye mu mwiherero abitwaye bafite icizere ko bazoronswa ukuri abacamanza bavyumvise ukwizera ko abacamanza nibo bacisha ahari ukuri twebwe nta nkeka ko twotsinda urwo rubanza bakava muri ivyo byo kuvuga ibiringo n'ibiringo mbere twebwe twaravyubahirije kubera twari twagiye tubaza yuko ibiringo ingena bimeze radio bonesha nimwe mu binyamakuru bitanu vyigenga bigenga vyaturiwe inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ku maganekerezo ya 13 na 14 mu kwezi kwa gatanu mwaka w'ihumbi bibiri na cumi na gatanu bine muri ivyo harimwo bonesha radio RPA radio isanganiro na radio television Renaissance vyari vyavugishije ijambo rya General Godefroy Niyombare yarongoye umugwi w'abasirikare n'abapolisi bari bemanze iryo hirikwa ry'ubutegetsi bavuga ko bashaka kugarukira amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ikinyamakuru ca gatanu arico radio Rema FM nico conyene mu vyatu cyaturiwe kitari carivugishije Rema FM na radio isanganiro ubu zarasubiye gusamiranira ku butaka bw'u Burundi mu gihe RPA na Renaissance zikorera hanze y'igihugu Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
urakoze eloge y'impunzi z'abarundi zirenga amajana atatu zari zimaze igihe gishika umwaka ziri mu makambi y'agateganyo ubu naho zimaze indwi zibiri mu bihangare by'ikambi ya murongwe iri muri teritori ya fizi aho ni mu ntara ya kivu y'epfo zisaba ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho impunzi hcr kuziha ibibanza byo kubakamwo amazu kuko ubuzima bwo kuba mu bihangare butuma abagabo n'abagore batandukana vedaste ngabo umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika yaganiriye n'izo mpunzi mu by'ukuri ubuzima twari tubayemo mu kavimbira bwari ubuzima bubi cyane kuko twajya rimwe ku munsi ariko tugeze ngaha baradufunguriye bongeye baduhaye indya tuzomara iminsi turi ko turajya kandi tu, icyo tubonye ngaha tugiye kuza turajya kabiri ku munsi cyangwa na gatatu ku wuzoba bifise kandi hariya ntabwo twari dufise umwanya wo kwidegembya ariko ngaha turabona ko dufise ubwisanzure nico tubona hakuru itandukaniro riri hagati yo mu kavimbira hano ngaha imurongo iby'imibereho twavuga ko n'ubundi tubona ko atacahindutse kuko hariya twari mu bihangare abadamu bacu bari mu gihangare cy'iwabo mu kizu cy'iwabo n'abagabo tukaba tuba mu nzu y'iwacu no ngaha tukaba duhitiye muri uko nyine tukaba tubona rero ku by'imibereho bizohava bituma nka benshi dukana n'imiryango yabo bivanye no n'abadamu kuko atanzo zihari zo zo kubanamo nka benshi nk'ababanye usanga biriko ari induru twosaba senere na hasere ko boturosa n'ingoga amaparisera tukubaka nk'abandi kugira ngo kumbure ingo zacu ntizibandanye zibomoka kuko nk'abakeneye kubonana kurangura amabanga y'abubatse n'abadamu babo birabagora cyane kubera baba bari mu ihangare bisaba ko baja mu ishyamba hari igihe rero nk'umudamu yabimusigurira agaca avuga ati yamara si jewe ahubwo n'ibyo wawe wagiye gukwega mu ishyamba n'abandi bagabo jewe icyo nari niteze ariko si jewe gusa n'abandi bose twavanye mu kabimbira kuko twavuye mu kabimbira babitwemereye rero icyo twari twiteze twari twiteze ko dushika ngaha bakaduha ubwo bukarate simu tugasoma nk'abandi aho twebwe tureze abana benshi ni ukuvuga utwo kurya baduhaye ntabwo dushobora kudukwira ngo tugeze nko mu kindi gihe bataduhe nk'aho makarita dusume nk'abandi ikindi nacyo rero turiko turasaba si ikindi turasaba yuko natwe bodukura ngaha bakatwereka aho twubaka tukareka kuguma ngaha abana dusikana abandi dusikana tukaronka natwe twubaka umwese akaronka hiwe iri nacyo dusaba si ikindi nta dukwi baduhaye nta n'aho babiduhaye tubikereranwa aho nyene ntituronka ukuntu tugaburira tugaburira abana tugasaba n'uko abana tubashyira ku mashuri hamwe hamwe hari igihe uvuga ukagenda ngo ugiye ahantu ugaca usanga nk'utuntu twawe badukoranzemo ukayoberwa uwagatwaye wagira ngo uravuga induru zikarerema kandi ingorane zo mu gihangano abantu ntibahuza kubera bama basakuza bavugana ibintu bibi bibi kubera batsitsitanye ntibigera bahuza kubera bicaranye ko nizo ngorane ziri hano mu gihangano akantu mu kanya umwe arakwetse uwundi arakwetse induru zikamama inyishu yohaba ni uko botugirira neza nk'abaduserukira bakagerageza kudushyikiriza nk'iparasera akavuga ati uyu ni umugore n'umugabo babe mu iparasera yabo bubakira abana bahurize icyumviro hamwe bari kumwe n'abana babo babone kubatorera ingero bari mu nzu yabo kuko nk'aha nta nderi iheza ngo iboneke kubera hakumara urubuza n'urubuza nta cyiyumviro cy'ukuri kihaba hagati y'umugore n'umugore ubuzima ziwe nari niteze ngayo murongwe badukuye imungemunge bavuga yuko twitira mu mazu niho tugisirika twasikiye mu mahangare kandi ariyo twari dusanzwe turimwo n'ahandi ukora amahangare yadusesereze kuvuga nka jewe umwaka wose ugomba guhera ndi mu mahangare umudamu ntitubonana ngira ngo bagira ngo tubonane umudamu wanjye yahindutse suki none baza kuturunda gatura impene cyane ni ukuri ikintu twasaba batugirira n'ingoga byanka bikunda bakaturonderera ibibanza duhitiramo apana kutugumiza mu mahangare kubera amahangare yadusesereje iminsi n'imyisi namba ni uko nyene urazi ko umumama n'umupapa wiwe babiranye kugira ngo barangurane ibikenewe ariko ntibitegereza kuba niyo mu nyabije hariya mu bwogero mushungushungu ugasanga muri mu bwogero emwe biba bikomeye cyane rero mbona bodufashe ni uko baduha amaparasera yacu batwemereye tukiyubaka ko turafite dushya bato turafite ingufu zo kwiyubakira
yari Vedaste Ngabo mu kiganiro yaragiranye n'abarundi b'impunzi baba mu bihangare aho iyi murongwe muri teritwari ya Fizi basaba ibibanza byo kubakamwo amazu
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shoti wevu ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiroheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiroheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiroheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na birindwi karindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
muri kamurabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika gucuruza abantu ni kimwe mu bikorwa bigayitse byinjiriza ababukora amafaranga menshi cyane ku isi leta y'u rwanda yarabihagurukiye muri uru rwego mu ndwi iheze abagenzacyaha bose bo ku rwego rw'akarere barahawe inyigisho zijyanye no kurwanya icyo kibazo giteye gute mu gihugu mu kiganiro mugenzi wacu thomas kamirindi yagiranye n'umuyobozi w'ishyirahamwe gas children focus ryo mu rwanda marie gas uwiyera yabigarutse ko reka tubatega amatwi umuryango wacu witwa grace children focus mu magambo ahinnye ni gcs ni umuryango utabogamiye kuri leta washinzwe muri bibiri na cumi na kane ugamije kurengera abana no kurwanya icuruzwa ry'abantu nyuma y'igihe kinini twari tumaze twiga imiterere y'iki kibazo mu gihugu cyacu ukaba kandi ugamije kunganira leta mu mikemurire y'iki kibazo none se kuba mugikurikirana cyane kimeze gute giteye giteye hari imibare mufite sinzi mu rwanda cyangwa se ku rwego mpuzamahanga imibare mufite ku rwego mpuzamahanga iki kibazo hari raporo yatanzwe na rogasi rogasi ni groupe d'action financière internationale ubwo bivuze abantu bishyize hamwe mu gukurikirana abantu babinjiza amafaranga mu buryo budasobanutse ivuga ko aba bagizi ba nabi bakuramo miliyari ijana na mirongo itanu z'amadolari buri mwaka ukaba iyi raporo yatanzwe muri bibiri na cumi na gatandatu umubare ukaba warikubye gatandatu mu gihe cy'imyaka itanu mu bigaragara ko ari ikibazo gikomeye hanyuma hakaba na oit organization internationale du travail donc umuryango
w'umurimo ukaba muri bibiri na cumi na gatandatu nawe waratanze raporo igaragaza ko hafi miliyoni makumyabiri n'eshanu z'abantu ku isi babaye abavigitime b'ubucakara gukoreshwa imirimo y'agahato cyangwa mu gucuruzwa bijyanye n'ibikorwa byo guhuza ibitsina kwa kuba barabaye egisiporote do faso sekisuweri mu gifaransa nuko birumvikana birumvikanye noneho hakaba na oms organizasiyo mondiyari do la sante muri raporo yayo yo muri bibiri na karindwi igaragaza ko hafi ya gatanu kugeza ku icumi ku ijana y'abahawe ibice bigize umubiri umubiri w'umuntu muri icyo gihe ibyinshi bya hagati ya gatanu n'icumi ku ijana bituruka muri icyo cyaha cy'icuruzwa ry'abantu kubera ko hari abantu baba barabibonye mu buryo budasobanutse baba baragiye kubifata ku ngufu ku bandi bantu kuri facebook hari umuntu wanditse yitwa munyantarama celestin ariko ntabwo yatubwiye aho ari agomba kuba ari umunyarwanda ariko kubera ko yanditse ikinyarwanda yavuze ati bikorwa mu ibanga rihanitse hari ibibera hagati mu gihugu aho umuntu akora agahembwa make uwamuzanye agafata bibiri by'ayo ahembwa ati byo ni iki ubwo wamusubiza ngo iki ni ukuvuga ko uwamuzanye akamushyira ahantu akora yamubeshye cyangwa se yamushyizeho agahato yarangiza amafaranga yose akayatwara icyo gihe umuntu ashobora kuvuga ko byinjira mu kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ariko niba akuraho komisiyo ubwo icyo gihe ubwo iki kibazo kirigwa ese niba avanaho komisiyo agavanaho igice ni ibintu baba bumvikanye ni biba bimeze bite dore kumva kubera ko ntamufite ngo mubaze neza ikibazo ukuntu kimeze biragoye kugira ngo mbe nagira icyo mbi- mbivugaho eh, umuntu abe yavuga ati ni icuruzwa ry'abantu ariko gufata umuntu ubundi gufata umuntu ukajya kumukoresha akazi wamubeshye uka- akabamo cyangwa se kuba wamushyizeho igitutu ki- hajeho menasi cyangwa se akaba ari umwana utujuje imyaka y'ubukure tuginjira mu bisobanuro by'icuruzwa ry'abantu ariko aho ngaho niba mufataho komisiyo ku mafaranga yakoreye agatwaraho komisiyo eh, aho kereka duhaye ibisobanuro bihagije ese baba babyumvikanye ese aba yamushutse cyangwa se aba yamushyizeho agahato ese aba yamubujije no kuvuga biba byagenze gute Mhm.
kereka tubonye ibisobanuro bihagije Mm.
Eh, Ay- har- har- hari utundi tuntu avuga tubiri bikorwa mu ibanga rihanitse ako ni kamwe aka Mm.
kabiri ati hari ibibera hagati mu gihugu Eh, ibyo byo ngibyo eh, ni- ni ni ibyaha bikorwa mu ibanga da- eh, rero n'ikibazo gikomeye ni uko eh, mu gukora ankete no kugira ngo bafate ababikora ni ibintu biba bi- bitoroshye ariko nibyo kuko mu gihugu imbere naho birahabera Eh, twakomeje kugaragaza ko ari naho hari eh, intangiriro ya byose kuko eh, twagiye dutanga ingero z'uko abenshi kugira ngo babajyane abenshi baba barabanje eh, kugenda babakoresha eh, nko mu bi- mu- mu bintu by'i- by'ibimansuro eh, ibimansuro eh, cyangwa se nko kujya kubakoresha imirimo eh, iyo yo ku- kwicuruza eh, eh, hanyuma noneho babona ari abantu ba- ba- ba- ba- binjiza amafaranga menshi ugasanga batangira babaga- babajyana mu bindi bihugu nk'ubugande bikavaho bagenda bagiye bageze mu bihugu bya kure bavuga za omani ubushinwa kuwait kuwait Eh, ibihugu ugenda usanga ariko cyane cyane ko- cyane cyane ni- ni kuwait Mm.
Eh, na za dubayi Eh, yego ari- yego ariko nk'uko yabivuze eh, hari ingero zitangwa nyinshi eh, nk'i- nk'i- nk'ingero z'abana bakora mu mago Mhm.
Ah, umwana utujije imyaka cumi n'umunani ah, umubyeyi akamwohereza cyangwa se undi muntu akamwohereza akajya gukora imirimo y'agahato hanyuma nyuma yaho wa muntu wamwohereje akaza gutwara akaza gutwara amafaranga ku kwezi Mhm.
iki ni ikibazo gikomeye cyane byumvikanye ko uwo mwana yagurishijwe Eh, kandi eh, tukaba tugira nkaba nshaka no guprofita gufatiraho kugira ngo nsobanurire abantu babyumve neza ko hari itegeko ryasohotse rihana Mhm.
umuntu wese ucuruza umwana cyangwa se wohereje umwana kugira ngo ajye gukora imirimo y'agahato eh, ni itegeko rimuhana kandi ni icyaha gihanirwa igihano kiremereye cyane kuko ni igihano cya burundu iyo bisa- basanze umuntu yacuruza uwo mwana eh, ni eh, hazabu y'amafaranga ageze ku- hagati ya miliyoni icumi na miliyoni cumi n'eshanu
Mhm.
Eh, hanyuma eh, tukaba twatanga n'urugero rundi rukunze kugaragara eh, rw- rw- rwabo dukunze kwita indaya zishaje ngo bambabarire ni ukuvuga, Mhm. Mhm.
umu- indaya iba yarakoze umwuga ariko ikagera aho inanirwa ikagera aho imaze kunanirwa ishaje hanyuma ugasanga ahanini yitabaje eh, abakobwa bakiri bato ibashyize ahantu eh, ibasabye ibasabye gukora umurimo umuntu akinjira agakora ibyo akora yarangiza agaca kuri kesi akajya kwishyura ya ndaya ishaje Mhm.
Ah, ubwo urumva murumva ko naho abamucuruje Eh.
Ni ikibazo gikomeye cyane Aha.
Ni ikibazo- icyo ni ikibazo gikomeye cyane Ah, umuntu ahura nacyo yego yego ibyo byose bikinjira mu mu- mu- mu- mu icuruzwa ry'abantu ariko umuntu abona mu gihu- umuntu abona mu gihugu imbere ariko abantu wenda ntibahite babona ko ari icyaha cyangwa se ntibahite babona ko ari ugucuruza umuntu Mhm.
Ah, kubera ko ari ibintu bisanzwe bikora kandi byari bisanzwe bikorwa no kuva kera nshuti ku neza we Eh, nari ngize icyiyumviro Mm.
mu bisanzwe ibi bintu bibi ugasanga urwaruka rwo muri afurika rukunze kujya mu yindi migabane rugafatwa nabi rugafatwa nk'abagurano ibi biva kuri politike mbi z'amaleta yo muri afurika nuvuga nka byose kuko urabye n'i burayi hoho mu mu bumwe by'uburayi umu- umugene wese w'i burayi ashobora gukora aho ariho hose adahohotewe ariko murabona muri afurika abagize bakore mu bindi bihugu byo muri afurika nyine barashobora nko kwica cyangwa bagatoshe nk'ibyabereye i Durban muri muri afurika y'epfo mu minsi yahera ugasanga urwaruka rwavuye mu bindi bihugu ruko rurakora ugasanga rwari rwarafashwe nabi ruricwa abandi baravunagurwa ugasanga rero naho twita ko turi muri uniyo afurikeni ntacyo bidufashije cyane ntidukorera hamwe ngo urwaruka rwisanzure mu gukora mu bihugu bya afurika Niko.
umutwe rero ugasa n'uhitamwo kuza kuba kubaho nabi mu bindi bihugu nshuti ku neza ndakeka kereka niba uvuga ko muri abo bantu bagiriwe nabi harimo abantu bari baracurujwe bari baradandajwe kuko ahangaha ndumva turi kuvangavanga ibintu icyo turi kuvuga ni urudandazwa rw'abantu abantu bacuruza kugira ngo bunguke cyane reka mbese umutumirwa akubwire urwo rudandazwa rw'abantu ukuntu ruremereye rwinjiza amafaranga menshi abigusubiriremo aguhe n'ingero ngo ubucuruzi ku isi bwa mbere ni ubu bwa kabiri ni ubu bwa gatatu ni ubu bwa kane ni ubu marie grace wamumbwirira uko bimeze yego yego kandi ndamushuze je nshuti ku neza uraho neza niba ari kunyumva
yego bara ni ukuvuga ngo abantu bakora ibi byaha ni abantu twavuga ko ari ah, za organi- abantu bari organize ni ukuvuga ni ni abantu bari organize ah, nibyo bita mu gifaransa crime organisé crime Ah, organisé eh, bagakira rwose yego komeza ubu hano turi kuvuga miliyari ijana na mirongo itanu eh, z'amadolari Ku isi.
Eh, binjiza ku isi Eh.
hanyuma ni ukuvuga ngo eh, habanza ubu ngubu ifite umwanya wa gatatu icuruzwa ry'abantu rifite umwanya wa gatatu mu- mu- mu- mu bikor- mu bi- mu bikorwa biba bya- byinjiza amafaranga ariko mu buryo budakurikije amategeko nyine harimo ibyaha ni ukuvuga ngo eh, ubu ngubu bifata umwanya wa gatatu Eh, icya mbere ni ni- ni ugucu- ni ugucuruza drogue donc ibiyobyabwenge nibyo bifite umwanya wa mbere noneho hagakurikiraho eh, bariya bakora eh, bacuruza intwaro mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma noneho hagakurikizaho abacuruza abantu turavuga kame miliyari ijana na mirongo itanu z'amadolari ku isi ni amafaranga menshi cyane Mhm.
Eh, ubwo rero kuvuga ngo bituruka hehe ntabwo umuntu yavuga ngo ni politiki ntabwo wavuga ngo njye ntabwo nakuvuga ko ari politiki nubwo ni ikibazo turi gusanga ku isi hose ni ikibazo turi gusanga ku isi hose ahubwo icyo umuntu ashobora kuvuga ni ukuvuga ni ukuvuga uti ehm, biterwa n'iki n'iki ntabwo wavuga uti wenda bi- bishobora guterwa n'ibi- ni- ni- ni- n'ibintu byinshi ariko gucuruza bwa- kw'abantu ni ibintu byahereye kuva kera byahereye kuva kera bacuruza baza gufata abanyafurika birabura babajyana kubacuruza muri amerika murabizi eh, mu kinyejana cya cumi n'icyenda nibwo baciye ubwo bucakara ariko bugenda bufata indi sura kugeza aho noneho turi kubona ibi byo gucuruza umuntu ukajya kumugurisha ukaza ukaba ukajya gufata impyiko ye ukayimutwara ku ngufu ukajya kuyigurisha ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo twavuga wenda ngo ni ikibazo cya cya cya politike kuko ni ikibazo turi guhura nacyo kuva kera ariko kigenda gihindura isura Mhm.
ahubwo umuntu yavuga ko ari ikibazo cya politiki iyo ubona wenda hari ibihugu bitari gufata ingamba zo kurwana n'icyo kibazo ariko kuko ndi kumva duhamagaye a- ari i burundi sinzi ubwo i burundi ukuntu bimeze ariko twebwe mu gihugu mu cyacu mu rwanda eh, guverinoma leta yafashe ingamba yafashe iya mbere yo kugira ngo eh, irwanye irwanye eh, irwanye icuruzwa ry'abantu gusa uburyo bikorwamo ni uburyo buri organize akenshi usanga bikorwa mu ibanga usanga cyangwa se umuvictime rimwe na rimwe ugasanga zi- umuntu wamu- wamucuruje ah, ariko hakazamo n'ikibazo cyo kuvuga ngo harazamo ngo ubufatanyacyaha kuko nk'umuntu uvuze ngo ngewe bancuruje ndinda hari igihe agongana n'itegeko ryo kuvuga ngo uburaya burahanirwa noneho ugasanga ah, ahubwo ugasanga wenda ntashoboye kuvuga ntashoboye no gutanga uwo muntu ariko umuntu agomba kugerageza gukangurira abantu avuga ati no niba uri victime uri victime igaragaze ugaragaze umuntu uri gukora ibyo byaha Eh, gusa hari aho usanga bishobora guterwa wenda n'ubushomeri ibyo twabonye ugasanga wenda nk'umuntu yarangije universite ariko aricaye wenda ugasanga eh, kubera ko afite n'ubushobozi bwo kugera ku nk'ibi bya internet cyangwa se za facebook ugasanga nibo bahereye baje kumushuka bakamubwira bati uke ugasanga ari n'umuntu uvuga ibyongereza ikoranabuhanga wifara ariko ugasanga ari umuntu wenda uvuga icyongereza avuga igifaransa se hanyuma nabo bagatangira kumubwira uburyo ki ashobora ku- kwinjiza amadolari menshi akajya abona bahera hari abo bajya babwira ngo amadolari magana ane ubu angana n'ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu by'amanyarwanda ati uzajya uhembwaye ku kwezi wa muntu koko akumva ko ubwo agiye gukira agiye ku ariko ntazi ko inyuma hari ibintu bibi bimutegereje Eh, ubwo dushobora kuvuga uti wenda hashobora kuba ari ikibazo cya shomaje ariko ikibazo cya shomaje ni ikibazo usanga ahantu icy'ubushomeri ni ikibazo usanga ahantu henshi ubona hari guverinoma zigerageza kubirwanya zikagerageza kugerageza gushaka ibisubizo Eh, cyangwa se ukaba ari ikibazo cy'ubukene Eh, ikibazo cy'ubukene eh, bo- ubwo sinzi ubwo we niba yumva ko wenda ikibazo cy'ubukene cyaba kinjira muri politiki ariko eh, twavuga ko ibihugu byinshi muri afurika bi- bidafite ubushobozi bu- bugaragara ariko usanga n'iki kibazo ntabwo ari wonyine ugisanga ugisanga no mu bihugu biteye imbere ibihugu Mm.
biteye imbere nabyo bifite iki kibazo Eh, njye numva ko ari abantu gusa babonye uburyo bwo kugira ngo babone bagire inyungu babone bakore bizinesi bagize bizinesi bakavuga bateka duprofite abantu badafite ubumenyi bwinshi duprofite eh, situasiyo zimwe na zimwe kugira ngo tubashuke tubinjize muri ibi bintu
turashimiye eh, mugenzi wacu Thomas Kamirindi n'umutumire wiwe mu kiganiro muri sanga nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu buryo bw'ivyuma hamwe na Fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi eh, turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese